متزمتكوي إزويدي أمريكا radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc muri kumwe na fideni ngabo mu biganiro n'amakuru tubafitiye kuri iyi saha dutanguye kubifuriza mwese umunsi mwiza wa noel tubibaza ko mubandanya kuhimbaza neza mu miryango yanyu n'abanyu kaze mu biganiro byacu twebwe muri rusange twaje kwivuza kiratugora bisaba ko umuntu azagenda ibijumbura atuvuza adafisa n'indaro kandi tu- turondera umuganga bikatugora kugira tumutora muri icyo gihe ino nk'aho tuba turi aho usanga ahantu h'amafarumasi imiti adashobora kuyiduha
uwo ni ibrahim barayavuga umwe mu barundi bamugariye ku rugamba avuga ku bibazo byo kwivuza bamugariye ku rugamba bahura navyo iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye arimwo inkuru yerekeye igice cy'ibohero rikuru eh, ry'i kigali eh, mu nyarugenge ryahiye eh, turayagaruka ko mu kanya amakuru yo mu karere tubafitiye duhere mu rwanda amakuru aturuka i kigali ni uko ibohero rikuru rya nyarugenge mu gisagara cya kigali rizwi nka 1930 igice kimwe caryo cahiye kuri telefone turi kumwe n'umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa eric wiriwe
biriwe neza fideni boba barashobora kumenya impamvu y'uwo muriro
Ah, impamvu ntiramenyekana ariko ni umuriro wadutse ahagana mu ma saa cyenda ah, na- n'iminota hafi makumyabiri irengaho gatoya ku buryo rero itangazamakuru ntabwo ryabashijwe kohere- koroherezwa mu myuzo ya mbere twashatse kuhagera Ah, igipolisi kikadukumira ku buryo naho nubwo baturekuye ntabwo babashije kuduha uburenganzira cyangwa se umwanya uhagije ngo tubirebe batujyanye nk'iminota itageze muri itanu bahita badusohora dufata wenda agafoto ko kugira ngo tuze kugaragaza inkuru ariko ntabwo babashije kuduha ubwo burenganzira nyine gusa warebaga ukabona ino- ingabo hafi ya zose mu mitwe yose kugeza ku barinda umukuru w'igihugu bari bahari ku buryo rero ah, mu mujyi wa kigali humvikanye urufaya rw'amasasu barasaga ubwo iyo gereza yashyaga abagi- aba- abagorwa cyangwa se abanyurungu bashatse gutoroka kugeza ubu rero barabarura batatu nabo batubwiye ngo bakomeretse ngo umwe niwe wakomeretse mu buryo navuga ngo bukomeye nk'uko babivuga nta nta bapfuye nta bapfuye
Ah, amakuru twagendaga dushaka guhabwa n'abanyururu ariko izo nzego z'umutekano zari zakajije umurego ku buryo nta washoboraga kubegera bahitaga badukumba bavuga ko haba harimo abapfuye nka babiri gutyo ariko nyine yaba inzego z'umutekano yaba na minisitiri w'ubutabera abategetsi hafi ya bose bari bahari ntabwo babashije kutwemereza ayo makuru twagumye kugira ngo tubimenye tubibabaze ariko ntabwo babitwemereye inzego rero zijeje umutekano ntaco zirabivuga ko
ziravuga ko zigicukumbura ngo zibashe kumenya icyateye iyi nkongi y'umuriro ni igice winjiye muri gereza imbere cyahiye bavuga ko ah, ngo ni metero makumyabiri ariko nanone ukurikije uburyo ah, imi- uburyo ingufu byatwaye kugira ngo bahazimye kandi nabwo twasize hatararangira wabonaga ko ubwabyo bitari metero makumyabiri kuko byatangiye saa cyenda n'iyo minota makumyabiri ariko bigeze hafi saa kumi n'igice bakizimya byaba bya imodoka bikora ku kibuga cy'indege mu kuzimya umuriro byari byaje bya- babihuruje wabonaga ko ari ibintu bikomeye gusa nyine nk'uko mbikubwira hari amakuru na- navuga ngo twabonye igice ku buryo tutavuga ngo bimeze gutyo uretse kubibona gutyo ubu bi- bitewe n'izo nzego z'umutekano zitabashije kutwemerera kugira ngo tubashe kuba twavugana n'ababibonye cyangwa se ababibonye ba mbere bari kwabo banyururu ariko nta burenganzira na buke bwari buhari bwo kugira ngo tubashe kuba twabavugisha urakoze amumenyesha amakuru wacu eric bagiribusa ubandanye u- ukurikirana iyo nkuru uh, udushikirize ibizoba byavuyemwo bindi bishasha mu makuru ari imbere turagushimiye
nanjye ndabashimiye
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi mu gihe abakirisitu bariko barahimbaza umunsi mukuru wa noel abamugariye ku rugamba bari mu bigwati ba- bubakiwe na leta bavuga ko uyu munsi ushise bafise ingorane zidasanzwe muri izo ngorane harimo ikibazo cyo kwivuza ico gufungura n'ibindi ijwi ry'amerika ryagendeye bimwe muri ivyo bigwati mu ntara ya mwaro makamba na gitega inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu fidele d'antoine sabimana abo bamugariye ku rugamba bari mu bigwati cumi na bibiri hirya no hino mu gihugu abo bamugariye ku rugamba bavuga ko ivyo bemerewe na leta ibigwati vyugurugwa bitabaye bikija mu ngiro barayavuga Ibrahim wo mu kigwati ca Zege muri komine ya Gitega avuga ko ikibazo nyamukuru bafise kijanye no kwivuza kuko hagati mu gihugu atabahinga babavura ubumuga basanzwe bagendana bwaturutse ku rugamba twebwe muri rusangi cyaje kwivuza kiratugora bisaba ko umuntu azagenda ibujumbura atuje adafise n'indaro kandi tu- turondera muganga bikatugora bwa tumutore muri icyo gihe ino nk'aho tuba turi aho usanga aho hantu h'amafarumasi iyi miti adashobora kuyiduha kubera tuba twingiye twanduze nk'iyo twivuza ariko abantu bari nk'ibijumbura hehe aho usanga bamanuka ugasanga amabodokomande yabo yarasohotse ugasanga bashaka baronka imiti bitabagoye bisaba yuko umuganga mubonana akuvuye ugaca urondera imiti yaho nyene kubera amagara aba- aba akugoye urabona ikibuze ibibuze ni vyinshi umuntu ashaka kuhaja afise agatike kandi ugasanga na- n'aho ushikira ntahariho nagira murasi uburenganzira bwo gushikira mu makambi kubera mutwagwa n'igisirikare uburenganzira twari tubufise ariko iyo kambi naho yijamwo nta gitanda cyawe kiba kihari ni rasiyo ntayo ihari muri icyo gihe nta kuntu umuntu yica abaho umusabika rero usaba yuko botondera ahantu dushikira tuvuye ahantu hatandukanye amasite atandukanye bakatwubakira nk'ahantu twoshikira bashyiraho ibikoresho byose tukagera tumanuka dusanga tubisangaho nk'uvuye ahandi agashika ase- ashikira ahantu adasabye indaro sinzi nkayo Egide wo mu kigwati ca Mwarati hariyongeye ko ubukene bw'ibifungurwa n'amakara yo gukinjika bahora bahabwa barasaba n'amatongo kugira ngo ababishoboye barime tukiza muri aya masite baratubwiye ko bazoturosa amatongo kugira dushobore kuba tworonka aho turima nk'utuboga ego baraturosa umuceri katurosa ibiharage ariko harasabwa utwo tuboga ko tuturonka turafise abadamu bacu turafise abana bacu bashobora kuba bokora kugira turonke utwo tuboga ikibazo kijyanye n'amakara nacone nticoroshe na gato kuko biri no mu biduhanze cane ubu haraciye amezi ashika kuri atatu tutaroswa utwo dukara ivyo bikaca bidutera ingorane ugasanga turabuze ukungene durondera ifungurwa ico nacone n'ikibazo kitatworoheye abamugariye ku rugamba ba mu kigwati c'imakamba nabo bavuga ko leta yabemereye ko bazohabwa impapuro zibegurira ayo mazu babamwo ariko amaso yaheze mu nzira barayande Anselme ari muri abo ba mu kigwati c'imakamba twebwe twaraje baratwimura dukura mu makambi twarimo bazatwereka amazu umukuru w'igihugu yatwubakiye aje ko ngaha niwe yatanguje n'umugambi wo kubaka iyi- niwe yashingije umushinge ngaha aravuga yuko izi nzu bazubakiye abamugariye ku rugamba mu nyuma tumaze kuhashika baratubwira ko bazoduha amatitire atwe- atwegurira izi nzu twararindiriye amaso yaheze mu nzira tubajije abadukorera abari imbere bo muri dejeyasi baguma batubwira ngo niturindire niturindire beje yasebisigurike DGAC n'ibiro biraba abamugariye ku rugamba ngo byo haraheze umwaka byose bayitubwira kuko urabona umuntu iyo yitavye imana akaba yarafise akaparasera atagira ikaratasi kimwerekana ko ahantu ari iwe icyo baraza bagasohora umuryango wiwe ko nta kiba cyemeza ko ari ahantu bahamuhara hiwe ibyo twasaba rero ko botwegura utwo dukaratasi Colonel Gaspar Baratuza umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no gusubiza mu buzima busanzwe bahoze ku rugamba yatubwiye ku telefone ko ico kibazo ariko aragitohoza kugira ngo azotange umuco hanyuma ivyo bigwati vyubakiwe abamugariye ku rugamba bingana cumi na bibiri mu gihugu cose vyubatswe na leta y'u Burundi ku mfashanyo y'ibanki nkuru y'isi bikaba vyakiriye imiryango ijana na mirongo itanu y'abamugariye ku rugamba ikibumbu mu ntara ya Mwaro hagati mu gihugu Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc dusubire kubifuriza umunsi mwiza wa noel mu miryango yanyu no mu banyu bamwe mu batwumviriza ah, bashatse kwifuriza noel nziza ababo kuri telefone turi kumwe na ernest niyikiza ernest eh, uratwumva ernest Nitung- eh, nitunganeri uratwumva
yego ndabumva Eh, u- eh, dufise nitunganeri eh, si ernest rero Ah, urashobora kwifuriza noel nziza umuryango n'abanyu
yego asa bwa mbere mpereye kuri mwebwe nyine mwampaye akaryo ko gutashya
ndacyagushaka kandi n'ababyeyi banjye mama na papa harimo kamana virginia na None.
tatiyano ndewimana hamwe n'abagenzi bose bo kuri facebook ntibagiye bene wacu ndayitamiye siyake hamwe na kenneth imana emmanuel na mediatrice na muhawenimana nadia baruwize traveri polikarpe hamwe na thomas ndabemeye na kivumunsi stade yarasohowe nziza harimo na anita nduwimana nibagiye gukuru pascali pascaline hamwe na mwene wacu ari muri leta zunze ubumwe za amerika timirimana frederike hamwe na mushikanje bitwa mugisha n'uyundi ari aho bitwa mm, janete bose ndabataje bagiye noweli nziza hamwe n'abanyarwanda bose bakunda kudukurikirana ku isi rya amerika harimo n'abarundi bagiye bari mu nkambi ze- y'ubuhungiro cyane cyane mu nkambi ya mahama no muri tanzania nyarugusu abo bose kweri ndabataje bagiye noweli nziza kweri bajye mwibage urakoze yari nitunga neri ubundi ari ku telefone ni meshak nsabiyumva meshak nsabiyumva uratwumva
ndabumva noel nziza
yego ya twese wayihimbaje gute
hapisi cyane rwose mugabo ndashima ko yashyize mfite amagara meza Eh, urashobora kwifuriza ah, abo ufise ku- ku mutima ku mushaha noel nziza
ndahereye kuri mwembe mwese murakoze
n'abagenzi banjye bose banyumva n'abarundi bari hirya no hino iyo bayashyitse iko- ibakomeye kandi bayihimbaje neza nanjye ndabifurije ndabibifurije neza n'ababyeyi banje bose na bene wacu Nkaba- nta bunye nari mfise murakoze murakoze Eh, vianney ndayisenga nawe nyene ari ku telefone yaduteye akamo Eh, noel nziza
yego
wayihimbaje gute
twayihimbaje neza
Ah, urashobora kwifuriza noel nziza ndashaka kwipfuriza umunsi mukuru mwiza niyo muri umerasi ari ngari gitega ndashaka kwipfuriza umunsi mukuru mwiza umuryango wiwe wose uri ngaho igitega nifuriza umunsi mwiza abantu bose banze mu ntara ya mwaro n'abandi bose baza twahora twigana mu kibimba nifuriza umunsi mwiza nkuru nziza jeremy n'abandi bose banze hanyuma nkasubira kwifuriza umunsi mwiza mwebwe mukora kuri radiyo rya amerika murakoze murakoze abo rero ni bamwe mu badutega amatwi baduteye akamo ku telefone kugira eh, basangire um, mu kwifuriza umunsi mwiza wa noel ababo mm, n'imiryango yabo
Oh, Gloria, we may
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza mba ndiko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza ntorere kazoza
Jerome Niyonzima ndikaze kandi mu kiyago ca politike ntorere kazoza mwikundira muri kino kiganiro turi kumwe n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano Pierre Nkurikiye ndakuramukije nanje ndakuramukije ku ruhande rw'abahagarariye amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike turi kumwe kandi n'urongoye ishirahamwe Parsem Faustin Ndikumana ndakuramukije ndabaramukije namahoro namahoro turiko turabira hamwe uruhara rw'ugwaruka mu gutsimbataza umutekano aho rubaye mbega mu gutsimbataza umutekano aho babaye ugwaruka abajeje umutekano murakorana e, nivyo nk'uko mubivuze mu gutsimbataza amahoro n'umutekano aho umuntu wese aherereye ugwaruka co kimwe n'abarundi bose e, barakorana n'abajeje umutekano e, muri ca gipolisi cegereye abanyagihugu hoho e, baravuga neza yuko abanyagihugu muri rusange n'ubwo rwaruka rurimwo e, aribo ba mbere bakorana n'abajejwe umutekano e, turafise rero kumwenere dukorana n'abo bantu na cane cane biciye muri ya migwi yamaho ihurikiwemwo na bose yo kubungabunga amahoro n'umutekano aho e, baba baherereye iyo nawe mukamuhizi ko iri mu gihugu cose e, ku rwego rw'ikomine no kumanuka none uruhara rw'ugwaruka ruva he rukagarukira hehe ugereranije n'ikibanza cy'igipolisi uruhara rw'ugwaruka sico kimwe n'urw'igipolisi namba nk'uko abantu bakunze bamwe bamwe batabizi neza bakunze kubivuga ni ukuvuga yuko amategeko arasaba umurundi uwo ari we wese kugira uruhara mu kubumbatira amahoro n'umutekano aho aherereye ariko ayo mategeko nyine aratomora neza uruhara rw'umwe umwe wese ni ukuvuga rero nk'abanyagihugu mu bikorwa byo gukinga cyangwa kurwanya amabi cyangwa ibyo byose bishobora guhungabanya umutekano uruhara rw'umunyagihugu ahanini ni gutanga amakuru y'ikintu cyose aba abonye giteye amakenga kugira ngo abajejwe umutekano baheze barabe neza ko ayo makuru ariyo hama bafate ingingo zibereye z'ubuhinga ari nazo bonyene baca bashira mu ngiro kuko ibikorwa by'ubuhinga bisanzwe bikorwa n'abahinga nabo nabo bapolisi mwariko muravuga ni ukuvuga rero nta kuvanga ibintu bamwe bamwe bose barafise aho bagarukira umunyagihugu agarukira ku gutanga inkuru akayihereza abajejwe umutekano iyo bivuze ko ahanini ahanini nico ariko arashobora no kurenza ngaho nagwa nk'akarorero iyo hariko haraba icaha amategeko ararekurira umunyagihugu uwo ari we wese n'ubwo rwaruka rurimwo kugihagarika no guhagarika uwo bariko aragikora mugabo bagaca banyarutsa bagaca bamushikiriza abajejwe umutekano bo basanzwe aribo aribo amategeko asaba gukora ico gikorwa na wewe noguha nk'akarorero nk'ubu usanzwe umuntu ariko arica uwundi ukaba bishobora kumubuza urumva ntiwoheza ngo ureke abandanya amwica ngo ni ukubera kuko utari umupolisi cyangwa uwundi musirikare uraheza ukamubuza ugahagarika icyo caha mbere ubishoboye ugaca umufata ariko ugaca umushira n'ingoga abasanzwe babijejwe aribo igipolisi n'ubutungane ari nibo baca babandanya iyo dosi iyo bavuze ko nk'ugwaruka rwo mu mugambo SNDFDD rwitwa imbonerakure rimwe na rimwe rinyuzamwo rugakora ibikorwa by'abajejwe umutekano mwebwe ntibibatera amakenga ivyo ababivuga ntituzi iyo baba babikuye ariko icyo twavuga cyo nuko ari ikinyoma gihanitse ruriya gwaruka mu mezi ahitiye kuva haraciye iminsi bagwambika ibara bakaruvuga ko rukora ibi rwica abantu rukora ibyaha n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi ariko ni ukubwira jewe nk'umuvugizi w'igipolisi igipolisi arico kiba kiri ku rubuga arico gi- gitabara abantu ari- arico gifata ababa bariko barakora ibyaha bitandukanye abafatwa eh, sabo sabo abantu bakunze kuvuga simvuze yuko bose muri bo ari ata muntu yoshobora kubaho kubaho ngo akore icaha ariko agikoze abagikoze batwikiwe nawe nyene afatwa mu bandi ka- agaheza aga- agakorerwa idose co kimwe n'abandi eh, abavuga yuko ruriya rwaruka hari hari igihe rusubirira abarira umutekano canke bagakorana nabo muri birya bikorwa na- nakubwiye vy'ubuhinga ni ibinyo- ni ikinyoma cambaye ubusa muravye uko vyifashe ku rubuga mubona urwaruka rusenyera ku mugozi umwe mu guhagararira ico kibazo c'umutekano aho rubaye
Eh, nibaza yuko ubukumbure kubera izi ngwane za politike zabaye mu gihugu urasanga kenshi ingwane za politike zabaye de- n'urwaruka ruda- ruda- rutazisiga inyuma kuko kenshi usanga urwaruka arigo rukunda eh, gushira mu ngiro kwerekana eh, mu ngiro ivyiyumviro biba biri mu bakuze kenshi rero iyo urwaruka rutaragira icyo nokwita conscience yo kubona inyungu zarwo n'inyungu zo muri mu gihugu usanga hari hakatirikanye nico gituma usanga rimwe rimwe hari aho umva ngo rwaruka rwashimamiranye kubera rudahuriza kuvya mu mu mu mu, mu kuvy'imigambwe hari aho duhora tuvyumva eh, hari aho dushika tukumva ngo rwaruka rumwe avuga ngo nibwo ngo rwagiye imbere ngo mu gufasha ivy'umutekano ngo urundi ngo ntibarushizemwo ndetse tukagenda twumva n'ahandi ukumva ngo ngo bamwe ngo bahamagaye ngo baja mu bikorwa rusange ngo abandi ntibagiyemwo ibyo turabikurikirana hafi haraho naho turiko tura twagize ico twita eh, systeme de dialogue turiko turakora mu makomine amwe amwe aho urwaruka ruganira hagati yarwo urwaruka ruri mu mugambi w'ubutegetsi utari mu mugambi w'ubutegetsi bagaharira kuri ivyo bintu vy'umutekano n'ingene aho rubaye rushobora gusimata umutekano kenshi rero turamaze kubibona eh, kenshi urumva ko runavuga yuko bakuru barwo ari rusanga bihagazeko gogo urabona yuko eh, ruronse inyigisho nziza urwaruka rweretswe tuza urabona yuko goshobora kugira icyo rushitse ko tutari iyo rutagize rudakurikiye abanyepolitike biravugwa yuko hari urushobora kuba rukumira urundi canke hakash- hakaba n'ugwikumira ivyo navyo mumaze kuvyumva Eh, nk'ivyo igi- igitu- i- i- ibyo tu- i- aho ndakubwiye tugize iminsi tugirisha ibyo biganiro dialogue hagati y'urwaruka birasokorukamwe bamwe barabwira ati iyo haje iyo haboretse nk'ubuzi nk'urwaruka rutari mu bwamuri ku butegetsi urakunda kubwira ndetse twe muradukumira ubuzi ntitumenya niyo butangirwa tica twumve ngo twakumiriwe nituko tumengo mu gihugu iwacu amategeko ntadufata co kimwe bakavuga ati iyo habaye nk'ibikorwa rusanga ati rumwe ruba bamwe baragenda abandi ntibagera ati mugenda mwambaye impuzu imigambwe canke abandi ukamengo ukamengo eh, baciye bikumira canke ati iyo habaye bya bintu vyi- vyi- vyi- vyi- vyi- vya siporo bakagereza harugaruka ngo rugenda ruraririmba indirimbo zikumbere zitera ubwoba abandi uriko bariko baraganira urumva neza yuko eh, ahanini uzabumva yuko abanyepolitike muri rusangi urumva yuko aribo eh, bakwiye gutora umuti canke no kugira ngo urwaruka rushobore gufata intumbero nziza kuko urwaruka twarabonye iyo uriko ruraganira hagati yarwo ubona ko eh, ivy'igihugu bashobora gutinda bakavyumva kumwe iyo bishitse hagati y'urwaruka rw'imbonerakure n'urundi rwaruka rw'iyindi migambwe bagashamirana abapolisi ngo mu kubanguranya hari igihe bahengamira ku ruhande rw'imbonerakure ivyo sivyo eh, navyo nyene n- n- bivugwa na na bamwe ba- ba- bavuga ivyo vya mbere wariko uravuga uno munsi twogenda mu busho butandukanye bwabo bw'igipolisi canke bw'amaparake wosangayo urwo rwaruka uriko uravuga rw'imbonerakure ruriyo rupfunzwe ku vyaha bitandukanye bakoze barya abantu rero iyo bishitse bakagwana ubwa mbere hoho umuntu agwanye n'uwundi twe nta na- mu gipolisi nta na rimwe cigira kibanza kuraba ngo uyu muntu yari muri mu- mw'ishirahamwe iri n'iri n'iri rya politiki ari mu ngwi uyu n'uyu n'uyu wa politiki igipolisi kiraba ko hakozwe icaha aho umuntu yakubise uwundi akamukomeretsa akamuvuna igipolisi kigenda kigenda gifata uwo muntu yakoze ivyo bintu gihana ico caha cakozwe ntigigenda kiraba ngo uyu ngo ava muri umu- umugwi wa politiki uyu canke uriya kandi nawe ntashobora no kwisigura avuga ivyo kuko arabizi yuko eh, ivyo batigera babira ata muntu n'umwe ata mugwi n'umwe urekuriwe eh, gukora eh, ivyaha bitandukanye hari icokorwa kugira ngo urwaruka rwose rwiteho umutekano aho rubaye ntihagire abiyitirira umutekano ngo bakumire abandi kandi ntihagire n'abikumira mu gikorwa cyo gutunganya umutekano aho babaye Eh, hariho ijya migwi hariho ijya migwi yamaho ihurikiwemwo na bose jejwe umutekano eh, twaratu- twarateye akamo yuko abantu bose bo- boyijamo eh, kandi urwaruka rurafite mbere n'ibice bashaka ba- ba- ba- bashaka yuko baba bafise muri iyo migwi rero utikumiriye abo- abatikumiriye bara- abatikumiriye barajamwo wikumiriye nawe nkumbure hari n'igihe aba ataba- ataba- ataravyumva baraheza bakamurindira gushika azovyumva akegera abandi ni ukuvuga rero yuko abantu bari muri urya mugwi bose ntawuraba ngo aba bantu bava muri uri shirahamwe iri canke muri umugununu wa politike baba ari abantu bagiye hamwe kugira ngo bafashe batere agacumu k'ubumwe mu kubungabunga amahoro n'umutekano harigeze kuvuga amabariyeri mu makaritiye amwe amwe y'abantu bagerageza kugira ngo bateramire umutekano wabo umenya ku ruhande rw'igipolisi ayo mabariyeri mwarayagwanije Eh, twarayagwanije kuko eh, nogwa nk'akarorero mu ngagara niho bi- byigeze kuvugwa cane aho kuri ayo mabariyeri ahubwo aho guteramira amahoro n'umutekano aba- ababa bayariko baca bategera abantu bagaca baraba ba bandi bada- badahujije ivyiyumviro badasangiye ubwoko bagaca babakurayo kugira babagirire nabi urumva rero ntiyari amabariyeri yo gu- yo kubumbatira mu amahoro n'umutekano ahubwo yari amabariyeri yo guhungabanya umutekano nico gituma ubushikiranganji bwafashe ingingo yo kuyahagarika mu burundi bwose mbega mwebwe mu mashirahamwe adaharanira icyaha vya politike uruhara rwanyu nurebe kugira ngo mufashe ukugwaruka kuba koko inkingi zihagarariye umutekano aho rubaye ubwa mbere ku- ku- kugira ashobore kuba- kuba kuba eh, guhagarara umutekano twe tugwigisha yuko urwaruka rukwiye gufatana mu nda urwaruka ko ariyo nkingi y'igihugu nibwo rufise inguvu ko inguvu zago zoba izo kubaka zitoba izo gusambura hanyuma urwaruka tukarusaba yuko imigenderanire bogiranira n'abanyepolitike baba ari ku butegetsi canke aribo mu ntwaro ni uko babereka ingene batura inyishu ku ngorane z'igihugu n'ingorane zabo bakamenya imigenderanire imigenderanire ntibi yo kuja gushikira umunyepolitike kugira ashike ku nyungu ziwe abakoresha nk'ibikoresho hanyuma uca umenga abahamagaye ngo abanyotorere ko ntinuze bumve neza yuko imigenderanire ari mbega ufise ihe migambi uzoyirangura gute kandi bagaca bagira ico bita vigilance citoyenne mu gukurikirana iyo migambi ikurikiraja mu ngiro uriko arakwemera ati ego naho tugu- tugu- tugu- tugu- tugushigikiye eh, mugabo uzotweka ingene imigambi uzoyishira mu ngiro bakumva neza yuko eh, guku- gukurikirana ibiri kubera mu gihugu kugwaruka si bibi ni ukubikurikirana mu uvuga uti mbega wewe ko wigize umunyepolitike ufise inyishu iziye ku bibazo hanyuma ikindi ca turuhanura ni uko hari ibibazo i- ico bita ibibazo bategereza gusangira uko bari mu migambwe iba yo ku butegetsi canke itari ku butegetsi nk'ibintu byo gukingira amatungo y'igihugu kurwanya nk'ibintu by'igiturire ivyo tubagira rwaruka ivyo bitegeza kubaraba mwese kuko uriko aranyuruza itunga ry'igihugu ariko agu- cicoro kuko iryo tunga rero ryoteza imbere ryo kubatsa ishuri ryo kubatsa ibarabara ryotumye eh, umugwizatunga eh, yin- yinjiza amafaranga mu gihugu bategeza rero ku- kuri ivyo co bitare defi nk'izo zijanye n'igiturire bategeza guha- guhagurukira rimwe bakabishyira ha- ba- ba- ba- ba- bakabi haranira hamwe ikindi bategeza kuraka umutekano nuko eh, uwo mutekano ari umuntu aje kuwucungera bakavuga yuko urwaruka rukwiye kuja kuri kuri urwaruka rudakwiye ku- gusubira abajeje umutekano abajeje umutekano inzego zizo tuza gukora akazi kazo urwaruka rupartisipa mu kuvuga muti guha inkuru umujeje umutekano ati nyabona hajya hari ibi n'ibi n'ibi hari ibi n'ibi mugende mu birabe aho babafashije none ibyo byo gusubirira inzego zijeje umutekano hari aho bihora biba uya nuko tugenda hamwe hamwe ukumva baravuze ati hari urwaruka aha n'aha n'aha rushobora kuba rwabyashitse ukumva ngo nibwo ruri kugwara ironye ngo nibwo rwahagaritse abantu birashika hamwe hamwe urumva nuko acavuga ati bariko barabikora ngo ku neza y'igihugu mbwa iyo umuntu ariko arakora ikintu ku neza y'igi- naho cyo ari ku neza y'igihugu bi- mu mategeko atari we yari yabirekuriwe iyo habaye ingorane ico bitari zabi bice bigira iyindi sura faustin kumana urongoye pariseme ndagukengurukiye murakoze cane pierre nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano n'igipolisi cy'u burundi ndagukengurukiye nanje ndabakengurukiye urakoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana ikiyago ca politiki ntorere kazoza jerome niyonzimandi mururanibwe mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha
n'inshuti z'ijwi ry'amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twari tubatiye kuri iyi saha ibiganiro eh, byo kuri iyi saha rero ho- niho bigarukiye mwari kumwe na fide niyo ngabo kuri mikoro washyize hamwe ibi biganiro bifatu ari maskarara tubisuye kandi kubifuriza kugira umunsi mwiza wa noel mu banyu no mu miryango yanyu